e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso re boditse moreetsi kgante fa le gore a romele dipotsonyana tse e leng gore o na le tsona ka ketsaetsego e a nang le yona ya covid-19 di teng dipotso re na le di-whatsapp voice note di leng mmalwanyana le dipotso tse pedi tse ke reng re di fetise ka bonako mme o kgone go baraba ka tsona doctor um ya ntlha ke madume koko nna potso ya me ke ya pulo ya di-cinema ke lebeletse ka mokgwa o kokwanathoko e covid-19 e oketsegang ka lebelo ka teng a mme gone Eh, tota a mme go ne go se botlhale gore ga jaana re dule ko malapeng re lebelele di-tv tsa rona ko malapeng a rona go fitlhelela fa le kana maemo a re tibala ke potso e tswang kwa moremi mo warrington ya bobedi um potso ke e tswang ko michael mosotwane go tswa ko borakallo village a re go babalesegile kae go babalesegile kae tota ga e le eh, ko sekolong le ko gae gonne ko sekolong go na le di-screeners mme ko gae ga gona sepe doctor ka diarabayang eh gore ke simolole ka go dumedisa ona e-, e mong le tume le baretsi eh ba motswedi fm ke re ke lebogela dipotso tse di ke dipotso tse dintle thata mme ya ntlha e buang ka di-cinema ke ne ke re gone re ka leta go bona gore um puso um e tla ka dintlha tse dintsinya dintlha kaelo tse di bontshang gore ba tla tla ba e dira yang kganye ya gore batho ba ba tsena ko difilemeng mme se se botlhokwa gone ke gore a re eh, re itse gore re dirang ka dinako tse tsotlhe tse re tshwanang re di bolelela batho gore o tshwanetse ba dirisa sesiren tsa sefatlhego ba tshwanetse ba tlhapa matsogo ba tshwanetse ba dirisa le eh, eh, yona sanitizer ya ka re e bua ka puo ya kgogo mme gone a re ka lebelela mme o tla tsabang a ya gone kwa difilemeng go tshwanetse a dira bonnete ba gore o bona fa go babalesegile mme e ya bobedi um ya gore a go siame ke ya gore ke ko kae ko e le gore go babalesegile teng a ke kwa sekolong kapa ke kwa gae mme re a itse gore kwa sekolong go na le dilo tse e leng gore di a diriwa ditlhakaelo di a bua gore go tshwanetse bana ba nne jang go tshwanetse ba tsenye eh, setsheletsa sefatlhego go tshwanetse ba tlhapi matsogo mme le kwa gae ga gona phetogo gone kapa pharologane mo go seng ka gore bagolo ba teng le bone bana re a bua ka dilo tse ko gae re bua yana gore ba kgone go di dira le fa ba le ko sekolong gonne fa ba le ko gae re kgona go ba bona re kgona go ba bontsha le go ba itsise gore se ga sa siama se se siame so se se ka nna ka se bua fela ke gore bagaetsho re sentse re bua re nna fela bo go yone kgang ya gore a re dirise seretsa sefatlhego ka dinako tse tsotlhe a re tlhapeng matsogo a re diriseng yona tshwanetse eh, a jaaka batho ba e bua ka lentswe la sekgowa mme re ka toganeng fa go sa le gone re a itse gore se feleletsa sefatlhegong sa thusa anon ka gore go bontshitile gore batho ba ba dirisang setsireletsa sefatlhego um ba thibela go ka tshwaetsa ba bangwe le bone tshwaetsego ga e le gore o mongwe wa e dirisa le wena ya ko tlase go bontshitile gore ga nka e buka kwa ba re ke seventeen point four percent ya batho ba e le gore ba tshwaetsega fa ba sa dirise eh, setsireletsa sefatlhego mme fa ba se dirise e ya ko tlase e na three point one so ka bona gore gone e ka nna memeno e ka nna merataro ya gore batho ba tshireletsege fa ba dirisa sefatlhego eno dr molele kwa re na le melaetsa kgaditso e le mebedi gape ya dipotso tse di tswang ko go bareetsi a re utlwa ya ntlha ke e madume eh, ne kopa go botsa gore covid-19 e tsena ka mowa kgotsa e tsena ka mathe se ke se botsisa ke gore setopo sa covid-19 se kgone go tshwaetsa motho o mongwe se ke ipotsang se go tshwaetsa kaeng ka mowa kgotsa ka mathe ga e le gore se kgone go tshwaetsa ka mowa go tsho gore covid-19 e kgona go tsena ka mowa go tswa mo mothong o mongwe mo mothong o tshelang ke potso ke go ke batlo e botsa o ona ke sepophale mo swartergens um eh, tumile e ngwane potso ya ka ke gore a motho o recoverileng go tswa mo covid-19 ne a gana ga gona di-chances tse dintsi tsa gore o ka mo reinfecta ore e o ka tshwetsa ba bangwe mo tsamaong ya nako hmm. dr mlelekwa ke go lebogile um ke season ka ya ntlha gore ya setopo ga o ka shebisa sentle go dilo di le pedi fa dine gore o bua ka setopo gape o bua ka motho o tshelang so ka ntlha e, nka simolola ka gore e ya ntlha ya gore e, motho yo o tshelang ee o kgona go tshela o mo ka madi mme jaanong mo setopong gone re ga a kgone go mo tshela ga se mongwe ga a kgone go mo tshela mme se se diragalang ke gore batho ba ba tshwarang setopo ke bone ba ba ka tsogang ba tshwaretsega ka gore um eh, ba tla ba tshwara setokiseo ka nako ba se phutang mme tlhoko eh, e le santse e le mo go bone go na le ba bangwe ba e le gore ga ba dira le postmortem ba kgona go tseya um ra bona batho ba ba dira le mo dinkong ba tsaya tsa tsedisitsane tse di swang so gone foo go tshwanetse batho ba itlhokomela ke ka moo goreng ba tshwanetse ba dirisa um diaparo tse di maleba tsa go ka dira so mme hela setsetse ga se le fane gang ka sa go tshela teng me ya bobedi ke e ya gore batho ba ba tshwaetsegileng le ba fodile a ba kgone go ka anamisa kapa ba tshwaetsa ba bangwe so dipatlisiso di bontshitse gore ga ba kgone go ka tshela ba bangwe fa ba fodile ebile gape ba nna le ba bangwe ba nna le eh, eh, eh, tse di ke masole a mmele di-antibodies e le gore di a ba thibela gore ba seka ba tshwaetsega gape mme ga ise go totobale gore seno se tsaya nako e kae ka gonne ra itse gore covid-19 ke eh, bolwetse bo e le gore bo santse bo le bošwa mme re tla bona ga nako e ntse ya gore e tsaya nako e kae go ka go sireletsa re bone le ka kwa ntle gore ba ne ba bua ka tsone um eh, dilotse tsa gore batho ba tshwanetse ba eh, ba lebelela ba e leng gore ba tshwaetsegile mme ba ile ba fola ba newa E, e, re ka nna ra ditlankana tsa gore ba ka boela ko tirong jalo le jalo doctor moneleko go na le ya bofelo pele re re re utlwe gore potso ya bone positive for covid-19 on sunday morning i got my results on sunday morning and the reason why um, i needed to test was because um, my gynae picked up gore i've got gestational diabetes since then obviously they, they then decided not to admit me ke, ke self-isolate and they just put me on glucose i don't know ke re worry or ke re my question or something that is not clear about COVID-19 uh, eh, in my situation um, is there any chance that it could actually you know make my gestational diabetes be worse than it actually is or be worse than ha ne yone COVID-19 because now I'm taking medication wasolanka solanka eh, my diabetes until so I don't know gore while you know during these two weeks ga ke santsane ke yes ke nwa dipilisi tsa glucose i'm worried gore by the time ke after two weeks le se ke testa negative and then doctor ke gona ka taba a kgona go checka diabetes ya ka ga gore a mme gone you know a ke treate dio tse pedi tse the way ke tshwanetse ke di treate ka teng or ke treate the other one while i'm neglecting the other one ka boripana fela dr molelekwa okay e ke a leboga e, amon eno re ka etsa gore e, e, gestational diabetes amon ke e leng gore e diragala mo bathong ba ba leng gore ke baimana mme yaanong go raya gore mme fa o mo mmeleng mme seno sa diragala thata mo bathong ba bangwe gore ba ke baimana mme ya fela fa ba sena ba belega mme se nka ba totobatsang fela ke gore go na le kgonagalo ya gore a ka nna le diabetes e re bitsang ke eh, eh, eh, type two diabetes so mme ene go tshwanetse fela a kgone go ka tsaya medication ya gage mme gape a se ka lebala gore yaanong ka gore o covid i o positive for covid 19 go tshwanetse a isolate a dule a le gore o tsaya Eh, tse di maleba tse o tshwanetse a di dire mme eh, eh, ngaka gage yone o e tshwanetse le tlhalosetse gore go tshwanetse a dirang go ka lebagana le diabetes a na le yone ke ka borutana fela gore ena o tshwanetse a isolate e then a observe di-guidelines tse e le gore di beilwe dr kwa jaaka gale re lebogela um tshedimosetso re leboga um le maitemogelo um a re tlisitsang ona ka beke le beke ka kwano la lebogatlhe re leboga le gore o tsaya kwa gago gore thusa jaaka setšhaba tlhola sentletlhe modimo ke yo dr malelekwa ke lebogile thata e bone mme ke ebetse ka moso rra go reetsa motswa kwa gago